mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirindiro mu kinyarwanda muri kumwe na oriyani itanga ishaka n'uwo mwanya w'ikiganiro murisanga murisanga ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu mu gihe isi igenda yerekana ihindagurika ry'ibihe ridasanzwe rijanye n'imyuzurire myinshi imvura nyinshi uh, muri afurika hamwe n'ahandi ku isi hose hoba hariko hakorwa iki kugira abanyagihugu bakingigwe ingwara zimwe zimwe zizanana n'ivyo bihe zimwe muri izo ngwara rero zikaba ari fievre jaune malaria n'izindi nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga cuno munsi kaze mwese mubaze ibibazo n'ivyiyumviro nk'uko bisanzwe facebook yacu ni radio yacu voa ikaze neza
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga murisanga y'uno munsi wa gatatu yerekeye ahanini amagara y'abantu muri kumwe na oriyani itanga ishaka mu gihe isi rero igenda yerekana ihindagurika ry'ibihe ridasanzwe rijanye n'imvura nyinshi hamwe n'imyuzurire muri afurika n'ahandi ku isi hoba hariko hakorwa iki kugira abanyagihugu bakingigwe ingwara zimwe zimwe zizanana n'ivyo bihe ni mu gihe ihuriro mpuzamakungu rijejwe gukurikiranira hafi incandago ku isi rivuga ko mu myaka mirongo ibiri n'itanu impfu zivuye ku ngwara nka fievre jaune zizoba zongerekanye ku bice mirongo ibiri na bitanu ku ijana rero tugiye kwihweza icyo bari kiko kirakorwa mu bijyanye no gucandaga abantu indwara zimwe zimwe nk'izo fievre jaune na malaria zikaba zibonekeza iyo hari ibihe ihindagurika ry'ibihe nk'iryo twagize amahirwe kuba twatumiye tukanaronka dr jean claude bizimana arongoye umugambi w'igihugu ujejwe gucandaga mu burundi reka tubibutse yuko mushobora gushikiriza ibibazo byanyu ibijyanye n'ibyiyumviro nk'uko bisanzwe kuri facebook yacu adrese ni radiyo yacu voa radiyo yacu voa reka twakire umutumire wacu dr jean claude bizimana twongeye kuguha ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze cyane oriyane nanjye ndabaramukije ndaramukije kandi n'abari ko baratwumviriza bakurikirana kino kiganiro murakoze cyane tubahe pole kuko turumva ko ibihe by'imyuzurire bitoroshe na gato mu gihugu cy'u Burundi ubu bimeze gute aho uherereye
murakoze cyane nk'uko mwagiye murabikurikirana ku binyamakuru ku buhingangurukanabumenyi no ku mboneshakure hagiye haratera imyuzurira mu nkengera z'ikiyaga tanganika mbere no mu kiyaya cya rusizi muri rusange aho abatari bake bataye izabo bahunga bahunga iyo myuzurira ibyo rero biragira ingaruka y'abantu bahunze bimwe bimwe mu bijyanye n'amagara y'abantu ntibasubira kubyitwararika nka cyane cyane byo kwicandagisha no gucandagisha ibibondo
ego turumva ko indwara nk'iya fievre jaune ni indwara yandura ku isi n'abantu bashika ku bihumbi amajana abiri ku mwaka ah, abantu bashika ku bihumbi mirongo itatu bakahasiga ubuzima Ah, turazi kandi yuko ari n'indwara ica mu bi- mu mibu imibu i- i- ishobora ku- kurya abantu ah, ikabagwaza iyo ndwara hamana hakurya mu gihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo ikaba ikazeyo cane yobara amakenga mufise muri iki gihe ku bijanye n'incanco no gucandagisha abantu ah, mu gihe iryo hindagurika ririko riribonekeza cane cane kuba turi duhanye imbibe na kongo
Eh, murakoze cyane mu bisanzwe iyi- iyi ndwara ya fevre jaune eh, murantunga ntituraronka ingene twoyita neza mu kirundi Mhm.
eh, ni nk'uko n'izindi ndwara nka sida kolera eh, tugikoresha ayo majambo Mhm.
y'amazana n'igifaransa ariko ntacyo byishe Eh, iyi ndwara ya fevre jaune rero nk'uko mubivuze eh, iterwa n'umubu imibu rero hagira mu bwoko bwinshi iri mu buryo bwinshi eh, kandi iyo ndwara iragwiriye cyane aho hakurya mu gihugu kibanyi cya kongo ariko ni kongo y'amajya hirya eh, novuga hirya ya za kinshasa eh, no ku mbibe za kongo na angola niho ikaze cyane gusumba ahandi Mm. Mm. ego none eh, ku bijanye no gucandaga abantu iyo fievre jaune mu burundi muri kino gihe bimeze gute birabandanya nk'uko vyari bisanzwe naho eh, habaye hasa n'ahabaye ihungabana eh, ryo gucandagisha abantu kubera iyi myuzurire
Eh, mu bisanzwe iyi ndwara ya fievre jaune hano iwacu twama tugira amatohoza buri gihe eh, icyo bita mu gifaransa surveillance sentinelle aho dusuzuma ubwoko bw'imibu imibu isanzwe iri mu muri karitsiye iwacu muri mu gihugu cy'u Burundi ku mbibe duhana n'ibindi bihugu eh, dusuzuma ko imibu ishobora kwanduza iyo ndwara iyo bimaze kwibonekeza Eh, rero aha iwacu turi mu bihugu iyo ndwara tutayifata minenerwe mugabo itaradutera nk'uko byifashe hamwe nababwira muri kongo mbere no muri kenya murabona ko ari igihugu dufitaniye imigenderanire Mm.
Eh, bituma rero nk'igihugu icya mbere twihutira gusuzuma no gukingira bene igihugu mu kubakingira rero ubwa mbere eh, murumva yuko aha iwacu atari cyo kimwe no muri ibyo bindi bihugu igwiriye Mhm.
Eh, aha iwacu rero mu gukinga icya mbere duhera gusuzuma abantu binjira mu gihugu tugasuzuma yuko atabimenyetso baba bafise iyo ndwara hama kandi tukanasuzuma ko bacandazwe bicandagishije Mhm.
Eh, turongera kandi tugakingira n'abarundi ubwabo bagiye muri ibyo bihugu eh, iyo ndwara igwiriyemwo nta noba akarorero ko atamuntu yurira indege canke ngo ajabuke urubibe ruhana na tanzaniya aterekanye ikarata agakarata k'umuhondo Mhm.
eh, kerekana ko umuntu yacandazwe Eh, hama ikindi ni uko tuza tura turahimiriza abenegihugu sensibilisation Mhm.
tubicishije mu bikorwa bya misi yose kugira tu- twiganire abantu ibimenyetso by'indwara zimwe zimwe nubwo aho iwacu zitavugwa mugabo zishobora kudutera Mm.
niyo rero turayicishamo iyo fievre jaune eh, tukigisha ibimenyetso biyiranga Mhm.
eh, wanashima mbere bigomba gusa n'ibimenyetso bya malariya nkumbure turaza kukigaruka ko turiko turabandanya ikiganiro ego ahubwo eh, bashaka twanagira ko kuri ibyo bimenyetso nyine muvuze eh, kugira ngo abantu bace bagira ko babyumva babimenye hama turaza kuja no ku zindi ndwara zitandukanye nazo nyine zikenera ibicanco kandi ziriko ziracandagwa
Eh, ibimenyetso rero by'iyi ndwara nk'uko nabivuze eh, ifise ibimenyetso byegereye cyane ibimenyetso bya malariya mu ntango Eh, umuntu agifatwa n'iyo ndwara agira ibimenyetso byegereye cyane eh, ibyo umuntu arwaye malariya ni ukuvuga arashobora kumva eh, ashaka kugira ubushuhe bubayabaye akameneka umutwe akabura akayabagu eh, agakonyagurika kujya wumva mu mubiri umenga bagukubise ubuhiri kera hari ibyo bita agahiri mm.
Eh, bagira intege nke ariko hari n'igice kinini cy'abantu batigera bagira ikimenyetso na kimwe ibyo rero biba mu kiringo cy'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri niyo umuntu agira ibyo bimenyetso kenshi mbere iyo ndwara ikikiza bikiri ngaho irashobora kwikiza ugaheruka wari wamenetse umutwe wagize ubushuhe bisanzwe kujya kwa giripe kama bikikiza mugabo rero iyi ndwara aho iterera ikibazo niyo igiye ku rundi ku rundi rwego rimwe bavuga mu gifaransa kompurikasiyo ku rundi rwego rero bwa bushuhe bwari ububayabaye buca ubushuhe bukaze cyane burenga ibice mirongo ine ku ijana cyangwa buri munsi yaho gatoya umuntu agaca atangura kumva babara mu nda mu nyuma amaso agahishira amaso agahishira cyane niho havuye n'iryo zina ryayo yevure jone urumva umuntu yashushe aciye ahishyira amaso umuravye no mu biganza ukabona ko hasigaye hasa n'umuhondo ni ukuvuga umuntu agahishira no twebwe dufite urukoba rwirabura udashobora guca isho kubibona ariko nka nyamwema cyangwa abantu baba nk'abazungu ibafashe arasa n'umuhondo kabisa ukabibona mugabo rero ikindi kimenyetso kiza cyiyongera ko novuga simusiga umuntu aca atangura kuvirirana amaraso akava amaraso mu mazuru akava amaraso mu mazuru hari n'abava amaraso ibinyigishi bikava amaraso mbere no muri esitoma mu mushishito naho nyine hakavayo amaraso rero iyo umuntu ariko aravirirana muri esitoma mu mushishito ntihajye hagera igihe akadahwa amaraso yirabura mu kirimi cyo hakurya babyise vomito negro muri make rero ibyo ni ibimenyetso simusiga iyo umuntu arinze abigira indwara iba yageze kure iba yageze kuri iyo kuri urwo rundi rwego rwa kompurikasiyo kandi rero abageze kuri urwo rwego abantu hafi indwi indwi kuri icumi ku ijana barahasiga ubuzima barahasiga ubuzima kuko murumva yuko mu mubiri haba hariho byinshi bitari ko biragenda nk'uko byategerwa kugenda cyangwa biragenda neza ni byo bimenyetso nyamukuru by'iyo ndwara ariko rero nagomba ku barundi bariko baratwumviriza aha iwacu mu gihugu i burundi nta muntu turatora arwaye iyo ndwara ariko nk'uko mwabivuze mu ntango hariho ihindagurika ry'ibihe kandi abantu ubu baratembera cyane umuntu arava mu burundi mu masaha abiri akaba ageze muri akaba ageze muri kenya ere muri kenya n'isaha imwe umuntu agiye n'indege umuntu arava aha mu burundi mu mwanya mutoya akaba ageze hamwe n'ababwira hirya muri congo cyangwa akaba ageze n'i tanzania kuko naho iyo ndwara iriyo kandi muraza ko abarundi bajayo nicyo gituma rero atawusya bwose n'aha iwacu iyo ndwara tuguma tuyikurikirana kugira ntihave itwubira
murakoze cyane dr jean claude bizimana reka tubanze tuvuge kandi no ku yindi ndwara nayo nyine yongerekana cyane iyo habaye ihindagurika ry'ibihe malariya mwavuze ko ishaka gusa nayo nayo nyine tuyivuge ko gato mbere ko tuja ku mirongo ya telefone twumve ibibazo by'abanywanyi b'ijwi rya amerika malariya nayo yoyo yifashe gute muri kino gihe mu gihugu turumva ko mu ntango z'uyu mwaka yoyo nayo nyine isigaye yararonsa urucanco naho kumbure rutoba ruraboneka mu gihugu cy'u Burundi ntitubizi neza muratubwira ariko nayo nyine ni indwara ikara cyane iyo hari imvura nyinshi imyuzurire n'ibindi byinshi byifashe gute mu gihugu
murakoze nk'uko mubivuze by'ukuri iyo habaye imyuzurire nk'iyi indwara nka malariya iriyongera kuko murabizi yuko indwara ya malariya nayo nyine iterwa n'umubu imibu rero yibera ahantu hari amazi hateze ibiziba ica igwirirana ikarondoka mu- gutyo rero ikarya abantu i- ikabanduza iyo ndwara ya malariya murumva yuko eh, hatimwuzurira ibiharuro bitegerezwa kuduga Mm.
Eh, ku kijanye rero n'urucanco rwa malariya urucanco rwa malariya tuzorutanguza mu kwezi kw'indwi muri uyu mwaka turimo Mhm.
Eh, ariko nagomba mbwira abatwumviriza eh, ni uko urucanco rwa malariya mu ntango ntituzorutanga mu gihugu cose Mhm.
Eh, hariho uburere bw'ubuvuzi dufatiye ku kuntu iyo ndwara igwiriye gusumba ahandi Mhm.
ariho tuzohera Mm.
hanyuma dukurikirane turabe ingene biriko biragenda gutyo duheze du- dukwire uburere bw'ubuvuzi bwose igihugu cose Mm.
Eh, iciyongera ngaho ni uko urucanco rugenewe cane cane abana abana bari munsi y'imyaka itanu Mhm.
kuko nibo malariya ibangamira gusumba abandi iyo bayirwaye iratuma bakama amaraso igatuma eh, baja mu bitaro bagata ubwenge koma Mm.
Em, rero abahinga bakoze ubushakashatsi basanze twohera ku bana ku Mhm.
bana akaba aribo dutangura gucandaga kugira tugabanye igitigiri c'abana bagira ivyo bimenyetso bya malariya ikaze complication za malariya Em, hama kandi murabizi abahinga hariho ivyigwa bakoze barerekanye yuko eh, ukingiye ukongera ukitwararika ubuzima bw'abana bakiri bato uri kuraterera cane ku murindi munini mu iterambere ry'igihugu Mm. murakoze cyane rwose muganga bizimana abanywanyi b'ijwi ry'amerika murabyumvise yuko urucanco rw'indwara ya malariya benshi batari bazi cyangwa batari bwumve ruzoba rwa- ru- ruzoba rwabonetse mu gihugu cy'u burundi rutangura gutangwa mu kwezi kwa gatanu muga- kwa- kw'indwi murantunga kwezi kw'indwi Eh, muganga aratubwiye yuko bazohera ku bana bakiri bato bari munsi y'imyaka itanu murakoze cyane muganga reka tuje ku mirongo ya telefone rero twakire abanyonyi b'ijwi ry'amerika bafise ibibazo n'ivyiyumviro duhere kuri gakwavu gakwavu uraho neza
muraho neza ijwi rya amerika amahoro mahoro
nta kirisitu yeza kurya Mm. ego ikibazo canke iciyumviro
ntabwo niga ko abigishagara bagira ngo dusobanurire mu buryo bwimbitse izi- izi ndwara za fiye iyi harimo fiyevure na n'iyi mwavuze ngo jano Eh, fever Eh, ese zifata zifata zihe zikurikije iyihe myaka ese abantu bakuru zirabafata ikindi aduhe diferanse itandukaniro ry'izi ndwara ni ibihe bimenyetso umuntu agira kugira ngo abone yuko kuko izi ndwara ndikubona ari shyashya ntabwo zimenyerewe ino hano mu rwanda aduhe ibimenyetso bigaragara ku muntu uzirwaye izi ndwara mwavuze harimo fiyeru Eh, fever jaune ndumva atari ingwara nshasha cane ariko muganga reka agusobanurire iyo ariyo n'ingene ifata n'ibimenyetso vyayo yari yagerageje gusigura kugira ngo yumve hashobora kuba hari, hari izina ryayo muyita mu rwanda kumbura abatwumva badufashe eh, fievre jaune ko muyita mu rwanda hama muganga reka dufashe eh, kuyitahura neza na neza nk'uko wabivuze yongera tubwire ibi- i- i- difference in- intandukanye zayo hagati yayo na malariya kugira ngo uyimenye neza ushoboye kuyibona canke kuyirwara ego eh, Em, muganga duga urakoze bwana gakwavu ikora dukurikirana urakoze ku bibazo bitomoye wabajije Eh, mbere kuri iki cyambere ibimenyetso mbere nk'ubu bigarukako Eh, ibimenyetso by'iyi ndwara mu ntango bigomba gusa n'ibimenyetso by'indwara ya malariya ni ukuvuga umuntu aragira ubushuhe akamene ku mutwe akumva intege nke Eh, mbere hari n'abafatwa badagwa abandi bakabura akayabagu Eh, ibi bimenyetso no kuri malariya biribonekeza kugera aho rero ufatiye kuri ibyo bimenyetso ntushobora gutandukanya eh, malariya eh, n'iyo ndwara ya fievre jaune iyo nyonko ya fievre jaune kiretse ugize igipimo igipimo rero baca bakora ni igipimo bita pese ni ubuhinga bwo gupima bwa laboratoire bagaca babona ibyo ari byo ariko kubera turi mu bihugu iyo ndwara itaratwinjirana nk'uko biri mu bindi bihugu byo muri afurika y'uburengero abaganga ntibashoka kenshi bihutira guca basaba icyo gipimo kuko hajya umuganga mu kuvura arakurikirana ingene muri rusange ibijyanye n'indwara yicangiriye aha ndacari ku bimenyetso rero ibyo ni ibimenyetso by'ibanze aho uca ubonera ubudasa rero niyo umuntu ageze ku bimenyetso by'indwara imaze kwiserura iyo ndwara ya fevre jone rero imaze kwiserura umuntu ibimenyetso agira ni uko ubucuruzi bwinshi cyane amaso agasa n'umuhondo mbere umuraje no mu biganza agasa n'umuhondo agasa na jone sinzi mu kinyarwanda ingene ibara ry'umuhondo hari n'abaca batandukanye kuva amaraso amaraso mu mazuru bakava amaraso mu binyigishi mbere bikanashika bakadahwa amaraso yirabura rero ibyo bimenyetso nuvuga bisa n'ibyiganziye umuntu abibonye aca avuga ati iyi ibyo ari byo byose ni indwara ni inyonko ya fievre jaune muti none ifata abantu bose abakuze irabafata iyi ndwara nta n'umwe isiga inyuma guhera ku bakiri bato no ku bageze mu zabukuru gusa ku rucanco kenshi urucanco kubera abahinga babyize basanze umwana akivuka avukana abasoda bamukingira gushyika ku mezi icyenda urucanco rw'indwara baruhereza abantu bose guhera ku bufise amezi icyenda kuduga mu bihugu igwiriye cyane haba hari umugambi w'igihugu umugambi w'igihugu ugizwe gucandaga uraheza mu nshansho utanga ugashyiramo urucanco rwa fievre jaune
murakoze cyane murakoze cyane muganga ego reka twakire na umusaza ku murongo wa telefone umusaza uratwumva
amahoro amahoro cyane uraho urakomeye
ndakomeye ni ndi hano mu karere ka gicuri mu majyaruguru mu rwanda mbere na mbere ndashimira umutumirwa kuko kutubwira byinshi byiza kuko ikibazo cy'ihindagakazi ry'ibihe n'indwara z'ibyorezo ni ikibazo cyugarije ibibi kandi aho ndakeka bitewe n'ihinduka ry'ibihe ndakeka ko kizagumaho ariko se nkabaza nk'umutumirwa urabona ko iyo ndwara twebwe mu rwanda ntabwo irahagera kuko n'ubundi twavuze yuko ngo muri kongo ariko minisiteri y'ubuzima yafashe ingamba zikomeye cyane uburyo twakwirinda iyo ndwara ese urabona yuko umuntu uretse wenda gukumira ko yakora urugendo cyangwa se twayikwirakwira urabona hari ukuntu umuntu yayirinda kugira ngo ataba yasitara kuko indwara iteza ibibazo cyangwa se ikaba yatera n'urupfu igateza ikibazo mu miryango atubwira uburyo umuntu yayirinda kugira ngo noneho mu gihe urangwa mu gihe yayirwaye uburyo yakwirinda kugira ngo atanduza abandi uburyo yakora imyifatire nyine ku buryo umuntu yayikumira itaraza
murakoze cyane musaza ikibazo cyiza muganga kuyirinda abantu barakeneye kwitegura indwara zitandukanye zishobora kwiyongera mu minsi iri imbere muri iri hindagurika ry'ibihe turi ko turavuga nyine kuyirinda umuntu yogira gute
iyi ndwara ya fevre jaune ubuhinga bwa mbere bwo kuyirinda ni ukwicandagisha kuko urucanco rukinga kugera ku bice mirongo icyenda n'icyenda ku ijana urumva ku bantu ijana nka bose baba bikingiye kandi n'iyo ibafashe ntibanabimenya ntishobora kubasinzikaza ubwo ni uburyo bwa mbere uburyo bwa kabiri ni nk'uko iterwa n'imibu iyo mibu ibisanzwe igendana umugera nayo abantu dushya tubahamagarira kwikingira kuribwa n'imibu kuko ntubuze umubu ukuriye ko utoba ugendana iyo ndwara ni ukuvuga rero ni ukuryama mu musegetera umusegetera abanywanyi bari ko baradukurikirana mu kinyarwanda baraza kudufasha ingene bawita umusegetera ikindi ubu hariko haragwirirana utuvuta abantu bisiga twirukana imibu ubwo n'ubundi buryo abantu bakoresha mu kwi- mu kwikingira ko imibu ibarya gutyo ntibashobore kwandura ubundi buhinga rero bwo kuyirinda ni ubuhinga bu- bwega leta bwega guverinoma Eh, guverinoma ni ubushiranganji bujejwe ubuzima bujejwe amagara y'abantu eh, burafise ubundi buhinga nabwo buca bukoresha ni nk'ubu navuze bwo gusuzuma imibu eh, ibitembera mu gihugu kugira barabe ko atamibu yo mu murwi w'imibu ishobora gutera iyo ndwara itembera eh, canke ko atamibu by'ukuri iyo bigendana uwo mugera ivyo vyigwa rero haba iwacu i burundi canke haba mu gihugu kibanyi cy'u rwanda canke ibindi bihugu byose ivyo vyigwa barabikora eh, nibyo bidutuma tubona neza yuko eh, aho tugejeje mu mu kwitegurira no mu kwirinda nk'igihugu ko iyo ndwara itotwinjirana canke itotwubira Hmm. ego eh, muganga twavuze yuko iyi ngwara ishaka gusa cane na malariya kandi ko kumbure ibipimo kenshi abantu batayipima kuko ntiribonekeza cane mu bihugu vy'u rwanda n'uburundi ariko muri kongo iriyo mbega umuntu yomenya ate canke yosaba agiye kwa muganga yuko bamupima yuko ayifise canke atayifise ni ryari umuntu avuga ati iyi malariya yanje ntisanzwe ndikeka ko yoba ari fievre jaune
Eh, murakoze Eh, nk'uko nabivuze mu ntango igipimo cy'indwara eh, si igipimo kiri ahantu hose Em, ibyuma bakoresha mu gupima nk'aho iwacu i burundi bisanzwe biriho mu burere bw'ubuvuzi gusa biri mu burere bw'ubuvuzi bwose district bikongera bikaba no mu ma laboratoire akomakomeye y'igihugu nka laboratoire ya institut national de santé publique insp laboratoire z'ibitaro bikuru rw'akarere eh, nibaza ko ari cyo kimwe no mu gihugu kibanyi cy'u rwanda mugabo urumva ivyo ni ivyuma bipima haca hakenerwa eh, reactif reactif sinzi ingene nabivuga ivyo bita amakartushe ni udukoresho rero bashyira muri ibyo byuma kugira bace bapima iyo fievre jaune rero kubera bwa buhinga nababwira bwo gusuzuma imibu n'ibindi eh, imibu n'ubundi buhinga bwo gusuzuma binjira nibwo ubwa mbere dukorerako hanyuma nko muri ubu muri ibi bihe uko nyene byifashe aho iwacu i burundi eh, ntituragera ku rwego kokora nko muri ivyo bihugu iyo ndwara iba bayibayemwo nk'ikiza eh, usanga ibangabanganwa na malariya rero nta muntu yogenda ejo kwivuza kwa muganga eh, ngo aca avuga ngo iyi malariya yanje ngo numva yananiranye ngo nagomba mu ndabire ko atari fievre jaune eh, kuba ari ukugira ubwoba gusa ahandi ho abaganga baba baravyize bakuravye birya bimenyetso nababwiye barabizi eh, bakuravye bakayicura baca bagusaba ico gipimo nagomba rero mere nk'ubuhumuriza abatwumviriza eh, n'ejo nibumva barwaye ibimenyetso bimeze nk'ibya malariya bazoje kwa muganga kandi bizere abaganga bituye Mhm. murakoze cyane hanyuma none izindi ndwara muriko murakurikiranira hafi bitewe kumbure n'ibihe tugezemwo zoba ari izihe nazo nyine zishobora gutera amakenga mu gihe hariho eh, imyuzurire indwara nyinshi ziraduka akenshi zoba ari nk'izihe muri iki gihe
Em, reka mpere kuzijanye kuzijanye n'izo dukurikirana cyane mu mugambi w'igihugu ujejwe gucandaga Eh, nk'uko nabivuze mu ntango iyo abantu batewe n'umwuzurire barahunga abantu bahunze bagenda mu buzima budasa n'ubwo bahoramo kenshi ugasanga bu- begeranirijwe hamwe Eh, mbere ugasanga no kuronka utwo bafungura ntibyoroshe icyo gihe rero abantu usanga batacitwararitse ibyo gucandagisha abana uca usanga abantu begeranirijwe hamwe eh, indwara zikomoka ku kuticandagira zatanguye kubatera izo ni indwara z'agasama eh, indwara eh, z'ibihara indwara eh, in- in- indwara z'ubukangwe eh, Mhm.
kuko iyo abantu baticandagije indwara y'ubukangwe nayo nyine irashobora kububira Em, za kolera rero icyo i- izakorera ndazaziza ko mu nyuma Mhm.
Eh, icyo rero dushobora duhimiriza abantu ni uko nubwo baba bari muri ubwo buzima butoroshe Mhm.
baguma bitwararika gukurikirana umugambi wo gucandagisha abantu Mhm.
kuko bituma babakingira bakirinda yuko izo ndwara zibafatira muri ubwo buzima barimo muri ubwo bukene barimo aho nari ku muce wa mbere w'indwara dushobora kwirinda bicishije mu kwicandagisha Eh, muratwara n'indwara za kera ubu zitakivugwa ibigoga eh, za kokerishe eh, za tetanose ziraboneka buke buke mugabo si cyane Mhm.
ubwo mu gihe abantu batobandanya bicandagisha izo ndwara zose zica zigaruka kandi n'indwara z'ukuri twari twarasezeretse ariko turarandurana n'imizi umuco wa kabiri rero w'izindi ndwara eh, zica zica ziba zijya ndwara ziturutse ku isuku rike ni Mhm.
zero za kolera izi z'amacinya eh, izo nazo nyine ziriyongera iyo abantu bari ahantu hari umwuzurire canke bakoranirijwe hamwe canke bari mu buzima butaborohereza murabona kuja mu buhungiro n'ubuzima butoroshe Eh, hama uwundi muce ni uyu w'indwara ya malariya kubera yuko amazi yateze imibu iciye igwira eh, ugasanga gutyo iriko irakwirakwiza indwara ya malariya eh, cyo kimwe n'iyo ndwara ya fievre jaune mu bihugu isanzwe iri nka karanda eh, cyane cyane nk'uko mwavuze hirya muri congo Eh, si iyi congo twegereye ni congo yegereye angola na hariya hafi ya ya za kinshasa Mhm. yego murakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire na valentin minani amahoro cyane valentin
neza n'ibintu ndakora mu kigo ndamutse n'umutumire Mhm.
ndamutse n'abandi bose ariko baracumviriza ubwo nari nabonye bijyanye na kera uyu munsi amakuru gishingiye ko ajyanye n'imyuzurira kandi bigasha bituma indwara zitandukanye ziguma zigereranya mu banyagihugu kandi nibyo nanjye aho mpereye nda- ndabyibonera Mhm.
rero nagira bimwe mu burundi nta bisobe mutugira sinamukurikiye umutumire ndamufatiye aha nyene Mhm.
iyo fiyezere jone sintahura iyo ariyo hama mbega ifite ubukana bungana gute nayo yo turayimenyereye tu- n'umubanyi wacu nashaka nsigurire iyo ariyo n'ubukana ifite yoba yica bimeze gute hama nyine by'ukuri nk'uko yumvise ariko arabivuga ibiza biterwa n'imyuzurira n'imirica yiyongera na gomheri nibo ntiworara mu ijoro usanga imyiradoma nk'iriyiki yari myinshi cyane Mhm.
kandi urumva ikuriye kubera ko iba yahunze amazi yo mu mwonga ubaho murereye akanyaru karuzi reka reka amazi yose yaraduze cyane Mhm.
n'imiriga civa mu mwonga ikaduga ku- mu mihana wumva ikiburirana kandi ikwi ry'abantu nyine wumva imiteza ingorane n'ibindi n'ibindi Mhm.
hama rero Mhm.
leta yoraba ukuntu i- i- i- isahiriza nk'abantu nyine gutyo kuvuriza amara n- n'izindi ndwara zituma zitera Ika- ikoroherwa rero igihugu kubera ko usanga nyine byagoranye cyane murakoze Mm, urakoze valente guma ku murongo umuganga asigure mu ncamake kuko yari yagerageje kubisigura ariko kandi muganga arazanye ikibazo ko mbere tutashimitse ko cyane mbega i- iyi ndwara ya fievre jaune irica yica ku rugero rungana gute muri make
Mhm, ndashimiye umu- umunywanyi ariko aradukurikirana ku murongo Eh, ibimenyetso reka mvunagure ibimenyetso by'indwara eh, ni ibimenyetso bigomba gusa cyane n'ibimenyetso by'indwara ya malariya no kuvuga kumeneka umutwe gushuha kugira intege nke gukonyagurika Em, ariko iyo imaze kugwirirana mu mubiri eh, faze ya complication umuntu acagira ibimenyetso bikaze agatangura yishyira amaso amaso agahishyira cyane agasa n'umuhondo eh, umuraje no mu biganza ukabona harahishiye eh, mbere hari n'abace batangura kuva amaraso mu mazuru umwuna eh, abandi bakava amaraso mu binyigishi hari n'abadahwa amaraso yirabura ni ibyo bimenyetso ahanini byibonekeza iyo imaze kugwirirana mu mubiri igeze kuri faze ya complication Eh, ikibazo rero tuta tutayazi cyane mbega iyo ndwara irica Mm.
iyi ndwara irica cyane kuko ugeze kuri urwo rugero eh, iba yagwiriranye mu mubiri eh, urugero rwa complication abantu bageze kuri urwo rugero ku bantu ijana abantu hagati ya mirongo ibiri na mirongo itandatu barahasiga ubuzima murumva yuko biteye ubwoba Eh, umuntu abivuze mu biharuro bi- bi- biciriye hafi ni ukuvuga ku bantu cumi barwaye iyo ndwara bakagera kuri urwo rugero eh, iba yagwiriye mu mubiri wabo rwa complication murumva hagati y'abantu batandatu ku icumi n'abantu babiri ku icumi irabahitana murumva ko eh, irateye ubwoba nca ngirwa ko eh, ndamwibutsa uyu munywanyi ariko aradukurikirana eh, ko uburyo bwa mbere ari ukuyikingirana kuyikingira rero ni urucanco Eh, tugira amahirwe aha iwacu ntiribonekeza nk'uko biri mu bindi bihugu Eh, ariko ntikibuza ko umuntu akeneye kwicandagisha eh, yo kwiteza urwo rucanco cyane cyane abantu bakunda gutembera bava aha mu burundi bava aha mu rwanda bakaja gutembera mu bindi bihugu iyo ndwara irimwo eh, haba aha hafi muri haba aha muri congo iharanira demokarasi ya congo iharanira demokarasi repubulika iharanira demokarasi ya congo eh, canke eh, mu bihugu vyo muri afurika y'uburengero mbere n'aha muri kenya n'igice cegereye igice ca tanzania cegereye kenya iyo ndwara iriyo Mhm, mhm. Eh, ni ni indwara ikomeye cyane urumva ibitigiri byerekana abitaba imana ni byinshi cyane murakoze cyane Eh, reka tuje muri sudani y'epfo numva turafise uwitwa mars mars uraho neza
eee nabyo neza amahoro cyane
naba neza cyane adore turakomesha indi nk'amwe Mm, turaho turashima natwe
nubwo natwe bwa duhereye Mm, muri sudani y'amajyepfo tumenye
mm. ihindagurika ry'ibihe hiyo ryifashe gute mumeze gute
eee ino mu majambo make turashima imvura iragwa ariko si cyane izuba rirahari izuba rirahari kabisa Mm. akabazo cyane Eh, uretse ko cyumbi turimo kumva Mhm, igihugu iwacu imvura igenda igenda ikomeza konona ibintu bamwe basiga mhm, bigenda biba nabi mm. ego murabikurikiranira Ego.
hafi uno munsi ko turihweza indwara zimwe zimwe zikwiye gukurikiranirwa hafi cyane muri iki gihe cy'ihindagurika ry'ibihe incanco zikwiye gukurikizwa Ah, tukaba dufise muganga jean claude bizimana arongoye umugambi w'igihugu c'uburundi ujejwe gucandaga ubu bufise ikibazo canke iciyumviro muri make
ego ni ukuri jewe ikintu novuga Mhm.
bisa n'uwovunira akabi na cyane cyane nongera ko tuvuga nti igikenewe leta leta yacu leta njyewe leta nkozi nibarabe bongeremo uburyo kabisa bongeremo uburyo bukwiye mu gisata cy'amagara y'abantu na cyane cyane urabye ko nk'ubu leta isanzwe ikibazo iriko irahangana naco kijanye n'indwara y'agasama na n'ikirere kijanye n'ibiza by'imvura nyinshi ikenewe ko leta ibishyira mu buryo bukwiye kubera amazi yamaze gutera imyanda igenda yiduga n'iminsi hari amabombo menshi yarashigaguritse amazi yarekereje yarabura Mhm, kuko ko abantu baca bakoresha amazi yo gutera leta irakwiye gushyiramo ingufu zikwiye mhm, mu bijanye na malariya malariya itegezwa kuba nyinshi kubera yuko ahantu hateze amazi menshi imibu iriyongera imibu itwite abantu niko malariya igenda yiyongera ni ukuvuga yuko na leta yoshyira mu buryo bukwiye kabisa kuri iki kintu ndetse n'amazina menshi yabivugaho mhm. murakoze cyane murakoze cyane mark Eh, muganga murumvise ko yongeye kugarura indwara namwe mwigeze gukora ko indwara y'agasama Ah, kumbure nayo nyine twayivuga ko gato ingene yifashe mu gihugu Ah, mu ndwi iheze twarumvise inama y'abashikiranganji yabikome- yabivuze ko ivuga ko ah, hariho abantu bashika kuri mirongo indwi n'indwi n'aba ntihenze bitavye imana kubera iyo ngwara kuva mu ntango y'umwaka kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwa gatatu mbega mwogira ico mubivuze ko kuri iyo ngwara
ego nk'uko mwabyumvise inama shikiranganji yaratangarije abarundi eh, n'amakungu uko eh, iyo ndwara y'agasama yifashe cyane cyane mu burere bw'ubuvuzi bwo mu buraruko Eh, kuri iki rero eh, leta y'u Burundi n'abo dusanzwe dukorana n'abo dufashanya eh, turiko turitegura kugira vuba dutangure eh, gucandaga abana
Mm. E, none vyoba vyaragenze gute kugira ngo igere kuri urwo rugero indwara hari y'agasama impamvu iyo kibonekeje ni ugucandaga Eh, turiko rero turate
murantunga muganga hariho ukuntu telefone yagiye iracika ntitwumvikanye neza alo muganga Je- jean claude muratwumva alo alo
You have 170.
E, reka kumbure telefone iriko iragorana gato umuganga twongere tumugarure mu kanya tumire amate turagaruka murakoze cane radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa radiyo ijwi ry'amerika turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri isanga y'uno munsi turiko turihweza ingwara ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe harimwo aga- harimwo uh, fievre jaune malaria n'izindi Eh, tukaba twariko turavuga ku ngwara ya gasama rujole ingwara ya gasama ah, twumvise mu ndwi iheze inama y'abashikiranganje yashikirije yuko abantu mirongo indwi n'indwi bamaze kwitaba imana kuva umwaka utanguye eh, muganga jean claude bizimana arongoye umugambi w'igihugu c'u Burundi ujejwe gucandaga ariko aragerageza kudusigurira uko vyifashe muri kino gihe Eh, muganga duga kw'ijambo telefoni zari zatugoye
ego murakoze eh, byaciye bikikana ariko ndamenyesha uko ibyo by'indwara y'agasama byifashe Mhm.
nk'uko mwabyumvise rero eh, leta yarabishikirije ibicishije ku muvugizi wa leta ivuga ko hariho ikiza cy'indwara y'agasama cyane cyane mu burere bw'ubuvuzi bwo mu buraruko bw'igihugu Eh, rero ubu ikiriko kirakorwa ni ukwitegura kugira dutangure isekeza ryo gucandaga gucandaga ibibondo kugira tubikingire iyo ndwara Mhm.
nico ahanini nyamukuru noshikiriza Mm.
Eh, mugabo kandi nca mbandanya nsaba abavyeyi bariko baratwumviriza abavyeyi bariko baratwumviriza nobasaba ko buri gihe bokwama bitwararika gucandagisha ibibondo vyabo Eh, gucandagisha rero ibibondo vyabo no kuvuga hariho ikirangaminsi co gucandagisha umwana umwana akivuka umwana amaze ukwezi n'igice amaze amezi abiri n'igice atatu n'igice amaze amezi atandatu baramwongereza eh, ibyunyunyu bya vitamine a ku mezi icenda no ku mezi cumi n'umunani ni ukuvuga ku mwaka n'igice aho hose rero iyo ababyeyi batitabiriye gucandagisha abana uko ico kirangamisi gitunganijwe eh, umwe ashobora kutabikora uwundi hirya ntabikore n'uwundi ntabikore eh, uca usanga rero mu mpera hariho abana bamwe bamwe batagiye baracandagwa niho izo ndwara zimenera izo ndwara z'agasama n'izo z'ubukangwe zigahava zika- zikadutera nk'ikiza kubera yuko abana bose batacandaza rero nabahamagarira abatwumviriza ko bakwiye gucandagisha abana eh, bisunze icyo kirangaminsi ntihagire umwana basiga inyuma eh, abana bagacandagwa bose Mm. muganga tukiri ngaho mbere ko duca ku munywa nyakurikira byoba byaratewe ntitwaba tubizi eh, nuko abo babyeyi koko batabacandagishije canke n'abana bacandagishijwe bayigwaye byifashe gute kuko eh, nk'uko twabivuze ni ibitigiri biri hejuru cane
Eh, ikiza cy'indwara ya gasama cyangwa cy'izindi ndwara dusanzwe dukinga dusanzwe dukinga dukoresheje ubuhinga bwo gucandaga eh, zibonekeza iyo ibitigiri biba bicandagisha eh, bitagumye biri hejuru cyane Eh, nk'akarorero indwara y'agasama kugira umuntu abone neza avuga ati jewe aha nakingiye abana neza nuko abana bose bucandagwa ntihagire abana baguma mu kibano badacandazwa niburiburi ibice mirongo icyenda ku ijana by'abana bose bakaba baronse inshansho zose zisabwa eh, inshansho zose zisabwa ku myaka no ku kiringo gitegekanijwe Eh, ariko hariho ababyeyi bamwe bamwe eh, nkumbure kubera inyigisho baronka aha na hariya rimwe na rimwe mu madini amwe amwe ugasanga bara barababuza gucandagisha abantu ivyo twarabibonye eh, hari n'ikigwa cakozwe biribonekeza ko hariho amadini amwe amwe nk'amadini y'abasohoke em, usanga bavuga yuko gucandagisha umwana ari ukumugema urumenyetso haramwumva ibintu bavuga ngo ikimenyetso amajana atandatu na mirongo itandatu na gatandatu ariko si byo n'ibihuha kuko murabye neza murabona ko hari indwara nyinshi ubu zitakibonekeza kubera yuko twagiye turacandaga
yego murakoze cyane eh, tubandanye twakira abandi banywanyi turafise simoni simoni uraho neza uratwumva
mukabazi cyane ndabumva neza amahoro Mm, simoni duga ku ijambo simoni turakumva
Mm, yego murakoze Eh, eh, eh, ndagira ngo ndagira ngo dogiteri manze eh, mbere ku kintu yatangiriyeho abanza mbwire fevre jone yaba irandura irandura amaze kumva nimba yandura hanyuma ndagira ngo nanone eh, ngire ikintu mvuga kuko dogiteri hari ukuntu ibintu asa n'uri kubitwara kiganza cyane nyine nka dogiteri birumvikana ariko ndagira ngo nanone ibi bigarukeho ese kuba eh, wenda izi ndwara uko uko bigaragara yaba fevre jone yaba malariya yaba sida uko bukeye n'uko bwije niko zirushaho kwiyongera Ah, muri make ni uruhe ruhare rwa politiki ifitemo kuko ntabwo igihugu uko gikingira abantu oh, uko imiti iboneka byanze bikunze hagomba kuba harimo n'ubushake bwa politiki z'ibihugu Ah, aze kumbwira igihugu kirasabwa iki nk'igihugu kugira ngo kugira ngo oh, kizamure uburyo bwo gukingira abantu cyangwa se mu buryo wenda cyafa- cyakoreshagamo inkingo kuko ibi byose wavuga wenda sinzi ariko ibi- mbona hafi ya byose bigendera kuri politike z'ibihugu ucunga urebere uh, nk'aho yiyongera cyane cyane urebye rero nko muri congo ya- yafashe urugero intambara zihahura ku munsi ku munsi muri make ntekereza ko izi ndwara z'ibyorezo izi ndwara zi- zi- zitandura n'izandura zose uh, uburyo bwazo bwo kwiyongera twitaye no kuvuga ngo wenda ni ni ihindagurika ry'ibihe kuko ihindagurika ry'ibihe ntabwo rizigera uh, rireka kubaho ntabwo rizareka kubaho kuko uko isi ikura uh, ukurikije kuva kera niko indwara zagiye zizanwa n'ihindagurika ry'ibihe ryiyongera kandi nanone n'abantu niko biyongera bakeneye gukomeza guhindura bya bihe kuko abantu nibo mu buryo buri scientifique nibo bagenda ba- ba- bakora cyane mu buryo guhindura isi bigahindura imiterere yayo bigahindura kamere yayo kuko ubu nimba wumviye imyuzure yose nimba wumva eh, ibyiza bigenda biba biyaga hamwe na hamwe ni ukubera ya ntuza ya- ya karemano y'isi abantu bahindura kandi mu kwihindura ni uburyo bwo gushaka imibereho kandi butazahinduka n'ubundi kuko abantu bazaguma bashaka imibereho ndagira ngo abwire umu- umutahe wa leta z'ibihugu bafite n'aho ngaho kugira ngo ba- ba- ba- ba- bakumire ubu- iyo mi- u- u- uburyo buri biri kwiyongera kuko urumva nta- nta kuntu byagera ku ntego ibihugu bitabishyize muri politiki zabyo ngo bi- bizamure uburyo bwo gukingira bizamure uburyo bwo kurinda abaturage n'ingamba mu kwigisha abaturage ibyo rero ntabwo byakorwa politiki z'ibihugu zitabigizemo uruhare muri rusange ngo bazamure uburyo bwo kwigisha abantu babahugure babamenyeshe abantu bajye baba baraho- baba bari aho babizi kandi nanone o, ku bijyanye n- n'umutekano ntabwo abantu bava muri kongo bahunze bagiye tanzaniya ngo ujye kubaka ka gakarita k'umuhondo yavugaga kagaragaza ko umuntu bamu- bamuhaye urucanca ntabwo wa- ntabwo wa- wa- wa- wa- wabura gu- gu- gu- gutambuka rero ndatekereza kuri izi ngizi zigira zandura abantu bashobora kuzikwirakwiza muri ubwo buryo urebye kubera intambara zigenda ziyongera uko bwiza n'uko bukeye ntabwo numva ko uh, hari ikindi cyakorwa uretse kuzamura uburyo bw'ubwiringo muri rusange Mm. ego simone tugumare gato ku murongo ngerageze kumva kumbure uh, urashimye kuvuga yuko cyane cyane politiki z'ibihugu zikwiye gushyira uburyo bwinshi mu gukinga izi ndwara tuz- dusanzwe tuzobona ni niho uhagaze
yego yego niho mpagaze ngewe Mm. ego ni nayo mpamvu kumbure twagerageje kumva ibyo igihugu cy'u Burundi kiko kirakora muri iki gihe ku bijyanye no gucandagisha abantu reka kumbure dr bizimana akwishyura ikibazo cyawe buriya buriya wenda eh, ntabwo uciye mu ijambo gato Mhm.
ni uko buriya ku- kuko igihugu kidafite umutekano igihugu kidafite umutekano Mhm.
kuvuga ngo wenda abantu baraza gukingirwa biba bigoye kandi indwara zi- oh, zandura zirushaho gukwirakwira muri icyo gihe cy'umutekano muke reba nk'ubwo eh, wenda ha- tuvuge ejo bundi warabonye oh, muri rasi tanganyika ibyari birimo biraba ntabwo nkaburiye nta mwuzure kugira ngo habaye ari igihugu kirimo intambara kugira ngo abaturage ba barindwe indwara zaterwa n'umwanda uturuka ku kuba hari umwuzure hari intambara urumva habaye hari intambara byaba ari ikibazo rero bi- bijyana na politiki z'ibihugu kugira ngo nibura wizere uburambe bw'ingingo z'ejo- eh, zirimo zigenda zikwirakwiza n'uburyo bwo kuri- bwo kuzikwirakwiza nabyo ni politiki kuzikwirakwiza ni politiki izikwirakwiza ni politiki y'igihugu runaka politiki y'isi muri rusange igashingira ku kubaka isi y'ejo hazaza itekanye Mm, intambara zigabanutse ntekereza ko aho uburyo bwo bwo kubona inkingo kuko usanga nk'umwanya munini tekereza umwanya munini wakabaye wita ku ku buzima bw'abantu ariko ubu ngubu umwanya munini utunze kamera mu ntambara ntabwo rero ntekereza politiki z'ibihugu zidahindutse aho izi ndwara ndakeka zarushaho no kuzamuka uko bwije n'uko bukeye Mm. ariko simone iki- buri kibazo gikemukwa uko kije ntituri ko turavuga ku gi- ku kibazo cy'intambara kuko nta ntambara iri mu gihugu cy'u Burundi ariko turi ko tuvuga ku kibazo eh, cy'iyi myuzurire nyine uvuze eh, ni nayo mpamvu turi ko turaraba uburyo eh, igihugu kiriko kirakinga abanyagihugu indwara zishobora kuzanana n'iryo hindagurika ry'ibihe turi ko turabona muri iyi minsi Eh, reka muganga aho kumva rero aho niho aho- aho niho ntinda cyane aho niho ntinda cyane kuri politiki y'igihugu nyine mvuga ko uburyo bwo kwigisha abaturage no gukwirakwiza ingingo byakaba bikorwa cyane cyane leta ikabishyiramo imbaraga nyine mu buryo bwo gukwirakwiza iyo miti no ku- no kwigisha abaturage bakaba babizi Mm, urakoze cyane Eh, muganga ubivuze kwige
Mm, murakoze reka mbere aho yahereye eh, yabajije ati iyo ndwara bayandura gute Eh, iyi- indwara bayandura mu gihe bariwe n'umubu umubu urimo uwo mugera wa fievre jaune ni bwo buryo bwa mbere bwo kuyandura kandi bwo bwonyine Eh, icyo ni ikibazo cya mbere yari yabajije Eh, hama yavuze ku bijyanye n'umutekano kandi numvise mwamuhaye inyishu aha mu burundi no mu rwanda nta ntambara zihari Uh, umutekano urakwiye Eh, mugabe icyo avuga kirumvikana nko mu bihugu haba harimo intambara eh, n'iby'amagara y'abantu birahungabana ibyo ibyo birumvikana Eh, ariko n'ahaba umutekano uba wahungabanye eh, ibikorwa byo kuvura birabandanya kuko hari ubundi buhinga bwo gufasha kuvura abantu kubacandaga mu bihe bidasanzwe by'ingwano canke by'umutekano muke eh, abahinga baba badukorana bo mu mashyirahamwe mpuzamakungu ya OMS, UNICEF eh, barazi ubwo buhinga mbere no mu bihugu barabizi yuko uko biba biri kose amagara y'abantu ari karahara mu ruganda ntibacura baba mu buhungiro aho bari hose barabitwararika Eh, yongeye arabaza ati mbega umutahe wa leta n'unguhe muri ibi byose by'ukuri eh, mfatiye kuri leta y'u Burundi leta y'u Burundi irakora irakora ibikora inka eh, kuko bwa mbere ni uko leta ikurikirana igasuzuma ko iyo ndwara itatwubira Eh, bimwe bita surveillance mu gifaransa hama igikurikira ni uko eh, eh, ni uko ku bijyanye n'iyo ndwara nari navuze ko uburyo bwa mbere ari urucanco leta irongera igakora ibishoboka urucanco rukaboneka kuko urwo rucanco rugurwa na leta hama umwenegihugu arwifuza akaruronka hafi Eh, ni ibyo nkeka no- noshikiriza ku ku ntererano canke ku vyiyumviro uyu mutumire uyu munywanyi w'ijwi rya amerika yashikirije uyu munywanyi simone simone arakoze cyane Eh, ego tujya ku musozi w'ikiganiro muganga kumbure twavuga mu ncamake du- turangiza uburyo iyi- i- uru rucandago rwa fievre jaune ruboneka mu gihugu abanyagihugu bamwe bamwe baridoga bavuga ko ruzimbye ah, kuri buri munyagihugu cyane cyane ku baba bashaka kujabuka imbibe ngo baje guca ingero haba ari muri tanzania haba ari muri kongo mu rwanda n'ahandi hafi atari ukujabuka imbibe cyane ngo bafate indege ariko ugasanga urucanco rurasabwa ah, bakavuga ko ari ibihumbi mirongo itatu umuntu aba afise ku mutahe wiwe agiye gukoresha hanze ico mukivuze ku iki ah, ubwo rucanco hari uburyo bwo kugabanya igiciro cyangwa kukugira ku- kurugira kwagusa ko tuzi ko n'izindi ncanco ari kwagusa mu gihugu
Eh, murakoze Eh, mu by'ukuri runo rucanco uravye igiciro carwo mu mahanga iyo rukorerwa hama no kugira rudushikira i burundi eh, leta yarafashije cane ahandi ho ruba rugurwa ayasumbayo Eh, ico ni ni ca mbere hama kuri iki c'uko borutanga ku buntu nk'uko biri ku zindi ncanco eh, ntituri kuri urwo rugero kubera yuko iyo ni indwara aha iwacu idafatwa nk'ikiza canke ita- itatsimbataye nk'uko eh, iri mu bindi bihugu muri icyo gihe rero iyo abantu bicandagisha kugira bikingire bagiye muri ibyo bindi bihugu bashobora kwandurirayo eh, muri icyo gihe nabo bategerezwa kugira icyo baterereye mu bisanzwe ntibaba baruguze baba baterereye kuko ahandi ho leta irugura amahera menshi gusumba arya babona batanga ego hama Eh, baravuga tukiraho Mm.
tukiraho nkumbure eh, hariho ikindi bamaze kudushyikiriza turiko turakorera ko Mhm.
nuko aha i burundi urwo rucanco turutanga hano i bujumbura gusa Mm.
nk'umuntu rero aba ari nk'imuyinga bimusaba ko abanza kumanuka kugira ngo nk'urwo rucanco hama azoshobore kuja muri tanzania cyangwa mu kindi gihugu kibanyi ubu rero turiko turakora kugira urwo rucanco ruzoje mu zindi ntara cyane cyane intara ziri ku mipaka aho hari abantu benshi barukenera kugira bajabuke bitabagoye batarinze kandi kuzigura ngo bagaruke hano i bujumbura murakoze cyane rwose uyu mwumva yari muganga jean claude bizimana arongoye umugambi w'igihugu cy'u Burundi ujejwe gucandaga akaba yatanze inkuru nziza ijanye n'uko malariya imwe mu ndwara eh, zikarira cyane ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini eh, cyane cyane muri iki gihe cy'imyuzurire Ah, urwo rucanco ruzoboneka mu kwezi kwa gatanu ku bana bari munsi y'imyaka itanu bakazotangura gucandagwa agahamagarira abandi rero bose gucan- kwicandagisha indwara zitandukanye mu gihugu kugira ngo bikingire Eh, muganga turagushimiye cyane ku kanya wahaye radiyo ijwi rya amerika
murakoze cyane nagomba eh, nkosora akantu gatoya muhereje ko urucanco ruzoboneka urucanco rwa malariya ruzoboneka gutangura mu kwezi kw'indwi uyu mwaka turimo ni mu kwezi kw'indwi eh, si mu kwa gatanu mu kwindwi ego mu kwezi kw'indwi murakoze cyane rero namwe mwese mwariko muratega amatwi radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro muri sanga mwari muri kumwe nawe yanitanga ishaka ndashimiye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma harimo na nadia taha murakoze